iyi ni radiyo ijwi rya amerika uno munsi ni itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign. I mean, she, she fought very hard.
uwo ni donald trump umukandida wo mu mugambi w'abarepublike yari yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu ijambo yashikirije abanyagihugu ariko arashimira ko bamutoye aravuga yuko kandi hillary clinton bahiganwa yamuhamagaye akamushimira akamukeza ku nsinzi yiwe ni mu kanya gato mu kiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga donald trump wo mu mugambwe w'abarepublicain yaraye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mu ijambo yashikirije ku banyagihugu agitsinda yavuze ko mugenzi we hillary clinton bahiganywe yamuhamagaye ku itelefone amukeza ku nsinzi yiwe uno munsi rero ahanini turaha urubuga abanywanyi b'ijwi ry'amerika bashikirize uko bakiriye intsinzi ya donald trump twatumiye kandi professeur atanazi gahungu yigisha muri kaminuza ya leta ya chicago eh, chicago state university Ah, tu- ah, agerageze kudufasha kwihweza bimwe mu bishobora guhinduka mu buzima bw'abanyamerika n'igihugu kumbure n'amakungu Eh, bara- ndabwiwe ko professeur tumurose ku murongo ndabaramukije professeur atanazi gahungu njyewe ndakuramukije uriyani Eh, mwiriwe neza intsinzi ya donald trump mwayakiriye mute aho i chicago
intsinzi abantu baraca bagiye mu- ah, bafashwe n'agahundwe ntiwobiraba kuko ah, uko amakuru yari yamaze aravuga bamwe bagira ibintu bita amapoling bari yavuga yuko uwotsinda yobaye Hillary Clinton Hillary Clinton rero kubera asanzwe noneho ah, aturuka muri muri leta za Illinois abantu bari bavyishimiye hanyuma rero ikindi cyari ca- cagoranye nuko ah, uwatsinze ah, perezida Trump yari yavuze yuko ah, atazokwemera uzotsinda kiretse ariwe wenyine atsinze Mhm.
ibyo rero bya- byari byateye amakenga abantu benshi cyane kuko bibaza bati mbega none atotsinda hoca habaye ngeregere mu gihugu cyose Um, ibyo rero nibyo byari cyane cyane abantu bariko bararaba bati mugabo hariho benshi bagomba gutora perezida trump urumva baranezerewe mugabo gikuru gikuru jewe nibaza abantu bose abo ah, bariko baravuga nuko ukuntu amatora yagenze yerekana yuko igihugu kitari kumwe kitari icyo bita mu yataba umwiko igihugu kiri- kiridivize abantu ah, bizogora intwaro ya trump izo itegereza kuzokura- kuzoraba ingene isubiza abantu bagasubira bakanywana rimwe mugabo nibaza ko bizoshoboka nararyohewe rwose kubona Hillary Clinton aciye avuga ati jewe nemeye ko natsinzwe Ah, kandi ah, ntabishiremwo ka kagagazo ko guca kugira ati twebwe natwe turanse kwemera ibyo nibaza yuko abantu tubiraba umuntu biraba yavukiye muri afurika aribyo abantu bari bakwiye kuraba ko bati abantu naho baba batukanye rwose kuko baratukanye mugabo iyo abanyagihugu bamaze kuvuga bati twebwe dutuye ubu si ukugira ngo siwe dushaka oya acaba ni perezida wa mirongo ine na gatanu y'abanyamerika bose si perezida wa mirongo ine na gatanu y'abarepubulike bonyine canke ababa ahantu hamwe hamwe ego none profesa nk'uko mubivuze ukuvuga kwa donald trump yuko atari kwemera amatora iyo atari gutsinda byoba kwari ukubera yari azi neza cyangwa ku biharuro byiwe yuko yari gutsinda cyangwa kuri mwe mubona yuko yabona yuko hari amanyange ariko arakorwa mu bijyanye n'ukuntu amatora yari kugenda ibyo biragoye kumenya kuko um, ab- hariho n'aboraba bati kumbure ibintu uryatwara fbi directeur wa umuyobozi umurongozi wa fbi yagize ibiro by'iperereza ah, mu kwezi muri uku kwezi kukuvuga yuko batoye ah, ayandi ma ah, Amaba- ayandi mabaruwa yo ku karongo ya- yo ku murongo wa Hillary Clinton ibyo bi- bibaza ko bishobora kuba byatumye ah, aca atsinda Ku- bohoba rero yari yabivuze kubera azi yuko hazoba ikintu bene ico o, nibaza ko arivyo bigoye mugabo kandi nk'uko ariko arabivuga ashobora kuba yari azi yuko azotsinda mugabo abavuga bose baremeza bati ah, ntibabona ingene ah, trump ashobora gutsinda mugabo no- n'igihe ya n'igihe yabu- n'igihe yahiganwa n'abandi barepubulike yaratsinze kandi na hene ntawe wabimuha urumva rero ah, jewe sinibaza yuko umuntu yovuga kuko ya- ati jewe sizokwemera umuntu ni kuraba yuko mu bugingo bw- bw'amatora uri kuratora cyangwa uri utari kuritoza jewe nibaza yuko bitaba bi- bikenewe ko umuntu avuga yuko utokwemera gusa ari wowe ut- ari wowe utsinze nibaza ko birumvikana.
umuntu bivuga kumwe bavuga mu gifaransa mu gifaransa principe cyane mu cyongereza principle yuko umuntu ategerezwa kwemera ica abanyagihugu c'abanyamerika ba- bavuze ibyo rero nibaza yuko mu minsi izoza kugira ngo ashobore kwerekana ko ari umuperezida w'abanyamerika bose Yego.
umuperezida ashingikiye ah, itegeko itegeko ry'igihugu kijya yitwa constitution Yego.
yuko azorinda kugira ku kubisubiramwo bakabimuvugisha gushika aho avyemera yuko ah, umuntu uri kuritoza kuko uba aritojeje imyaka ine niyahera azosubira kwitoza Yego.
ivyo bibandanije nibaza yuko vyogera ingaruka mbi cane hamwe yoguma avuga ati jewe sinzo sinzokwemera amatoza amatora Vyoba bibangamiye- Sinzo nitojeje." Yego, vyoba bibangamiye demokarasi.
bizoba bibangamiye bizoba bibangamiye igihugu igihugu yego N- n- murakoze cyane rwose tubibutse yuko muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga umukandida w'abarepubulike donald trump yaraye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika nibyo turi ko turaganira kuri uno munsi twatumiye professeur atanazi gahungu umwigisha muri kaminuza w'umurundi ariko aradufasha kwihweza bimwe mu bishobora guhinduka mu bigiye guhinduka mu mibereho y'abanyagihugu b'abanyamerika mu gihugu professeur kino ni ikiganiro giha ijambo abanyanyibiradi ijwi rya amerika mu kanya turaja ku murongo twakira ibibazo n'ivyiyumviro n'uko bakiriye eh, intsinzi ya donald trump ariko mbere yaho mudusigurira muri make musigurira abatwumva donald trump umugambwe wiwe watsinze inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka mwotusigurira muri make icyo bisigura n'ingene byagenze Ah, ibyo icyo bisigura ni uko ah, bwa mbere hoho hariho ah, mu- mu- ino muri muri amerika hariho icyo bita sena hakaba hariho na na congress abo rero bose mu gutwara bamwe ah, sena ni abantu babiri babiri kuri leta yose ah, abandi nabo baraba batoba baraba uko igihugu uko leta zabo zingana bo baba benshi urumva rero yashoboye hashoboye gutsinda hose ikintu kizo umuntu ashobora guca amenya ni uko i- ibyo Ronald Trump ashaka ibyerekeye amategeko bizokoroha Ah, bizokoroha kuko bije bije bivuye muri sena bije biva muri bije biva mu- muri muri Congo.
asambe hose Mhm.
azoca ashobora gu- kugira amategeko yiwe mugabo icyo nagomba yuko abanywanyi bariko barumviriza bamenya ni uko mu ba- igihe ariko aritoza hariho benshi baba mu- baba baba muri sena henshi baba muri kongo bari bavuze bati twebwe ntitugomba no kumutora urumva rero bizomugora cyane cyane ni ugushobora gukorana n'abo bantu n'aho afise abasenateri n'aho abafise abo- abo bose bamu- bari kumwe mu mugambwe ariko uwo mugambi wabo ntawuvuga ko bari kumwe ni umugambo na wene utari kumwe kandi ukaba utari kumwe bizomugora kuko n'abaperezida bamaze gutwara igihe mbere wamusanga igihe umuperezida afise ah, afise bose bari bari kumwe hari igihe bigorana kuko ahandi baca bamara iyo myaka ine bariko baragomba nabo kuzofata izo nkingo zibiri ubu rero afise bose kumbure hari bimwe bimwe azoshobora kugira mugabo ibyo byose bavuze badahuriraniyeko ibyo byose bavuze benshi bata- batamushaka ubona nk'uwa- nk'uwatowe umusenateri yitwa marco rubio wo muri florida yari yavuze ati jewe sinamushaka mugabo urumva ibyo byose kandi akaba bakomeza yatsinze kuvuga- mu ntara kandi yiwe akaba yatsinze Ah, eh, n'abandi bose ba- batamushaka kandi baguma bafite icyo bavuga bamwe bigera kuba abaperezida ba bushe bari nabo batari muri za sena urumva rero ko bizobandanya hariho abaguverineri batamushaka kandi bariho bazoguma batwara kandi bari mu Ubwo- mugambwe ubwo- wiwe Eke- kandi bari mu mugambwe yiwe bu- wiwe ibyo rero ah, mupfasoni yoriyana bizogorana ntiyopfa kugira ati jewe rero dufise dufise bose mugabo kuko adashoboye kugira ku- kunywanisha abanyamerika ngo anywanishe n'abari mu mugambwe wiwe bizogira ikintu kigoye cyane kizo ah, kizotera inka- kizotera inkunga mbi mu abanyamerika mu minsi Birumvikana.
iza nico bituma umuntu abiravye neza bw'abanyira nta wugira bijya by'amaforo kuko bihava byama byihenda uyoca asanga yuko mu myaka ine bazoba bamaze noneho no kumutoramwo n'utundi tuntu nta woraba ati nk'uwo abo muri nya- muri afurika bariko baratwumviriza yovuga ati mbe none yuko bariko bararaba ibyashikiye irari bakaba arivyo vyatuye kumbura kumbura atsindwa none ni kuki bataravye amakosa abo bantu bo muri bo muri bo- bo- bagira Iperereza.
barariza amakete bagira icyo bita hayakingi kuza kwiba amaki- kwiba kwiba ibyo umuntu yanditse ni kuki batagize nk'ibyo nyene ku ba republika ibyo rero bizoca bituma muri iyi myaka ikurikira abantu baguma bajanamwo kandi si byiza ku gihugu yego reka mugabo intwaro ko bamutoye azomwemera reka turabe gusa yuko ashobora afise ububasha burengeye gusa gutwara kugira amafaranga menshi ko afise ububasha bwo kunywanisha abanyamerika murakoze cyane reka noneho duha akanya abanywanyi b'iradijwi rya amerika nabo nyine bashikiriza uko bakiriye intsinzi ya donald trump duhere ku murongo n'uwitwa joseph joseph turi kumwe alo joseph mwiriwe neza joseph uratwumva
ndabumva neza ego dufise abanywanyi benshi cyane ku murongo duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro icyiyumviro wakiriye ute intsinzi ya donald trump
intsinzi ya donald trump navuga ko ubwa mbere jewe nta- yantangaje kuko- duzi ijwi joseph
navuga ati intsinzi ya donald trump je yantangaje kuko bivanye n'uko nagenda akurikirana imyamamazo yagiye irahaba amajambo navuga yagiye arakoresha mu kwiyamamaza harimo amajambo y'iterabwoba dufate ku banyagihugu haba kubo ubu- navuga ku ku- ku- cyane cyane ku bantu bitwa yuko ari abimukira bo muri amerika bivanye ndetse n'abanyamerika nyene hanyuma eh, nkaca mbona n'ikindi kintu nobona hariho amaleta novuga amarezeta kre hiyo muri amerika novuga yuko harimo mbere n'abantu benshi baba bimukira batari imbere no mu mugambi wa repubulike mugabo mu nyuma tu- ku mwanya ku mwanya ko bagenda bara- baratanga eh, amanota cyangwa amaresulta bagenda tubona bitera bigenda bihinduka Mm, mu nyuma tukumva ngo yatsinze mhm, ibyo nuko bakiriye nuko byantangaje mhm. urakoze Hanyuma- cyane Mhm.
hanyuma- hanyuma gatoya n- nciye mvuga rero ku byerekeye nabyo kuko mbona eh, bigiye kugenda Mhm.
Eh, donald trump ni umuntu w'umugwazi ni umugwizatunga ariko ntiyari- ntiyari umunyepolitike cyane umugwizatunga cyane joseph Rero muradutunga umurongo wawe ntumeze neza urimo ah, am- amajwi ndakeka binacitse ariko reka tujye kuri justin Eh, Jo- joseph joseph muratwumva Ah, ndakeka reka twakire witwa niyo nkuru niyo nkuru turi kumwe
amahoro amahoro neza niyo nkuru
yego intsinzi ya donald trump wayakiriye ute
nkana byakiriye kabisa byabaye nk'igitangaro kuko ukuntu yiyamamaza abantu bamutera ibyatsi Mhm, abari bamushyigikiye bakamuvako mhm, ugasanga n'abategetsi bo ngaho aho nyene ugasanga ntibamushyigikiye mhm, ugataturoba n'ukuntu baterana amajambo n'uwo babigana mhm, twebwe n'ubwa mbere vyiza duteye ubwoba twavuga ati intsinzi n'irya mudamu kabiri mhm.
ariko rero ibyo hari mu gatondo niyo twagiye twumva ati amaleta amwamwe akomakomeye aguma amu haboneka yuko yamaze gutsinda neza na neza nawe twaca dutangura kugira icyizere ati noneho wamushinga ntabe aratahukana intsinzi rero tugize gutya tuca twumva intsinzi niyo yayitahuka rero politike y'urya mutaka kabisa nibaza yuko fasha irahambaye rwose Mhm, ikindi nacyo ca mbazo mire mhm,
Mm, hariho ukuntu ushobora gusanga ujya mu ntama ashobora gushyira inyungu za amerika gusa ashobora kubona gute ko yajya ashobora mu- gushira inyungu za kugira ngo amerika gute subiramwo
ati- ashobora gushyira imbere inyungu za amerika gusa nk'i- nk'iza afurika z'ibindi bihugu gutyo Ati, ubona ashobora kuba yoba abifite ku mugambi ibyo bindi bihugu byo hanze Mhm. urakoze cyane niyo nkuru reka duhe akanya Mm.
porofeseri yishure ikibazo cyanyu n'iciyumviro porofeseri avuga ati mu- munyanya niyo nkuru avuga ati donald trump ni umugwizatunga kandi mu mu kwiyamamaza yavuga ko zoshira inyungu zi- z'igihugu imbere ati mubona ivyo bitazoba intambamye ku gihugu nataraba izindi nyungu z'abandi kumbure ku isi
Eh, o- ego icyo kibazo nibaza yuko ari ikibazo cyiza rwose kuko ego Ronald Trump yaratowe mugabo ah, ni umuntu yaguma avuga ati jewe noneho ibyo bintu by'amategeko ntabwo ngomba kugira kuko nifitiye amafaranga y'iwanje Mhm.
ibyo rero mu minsi izoza bizoheza bigorane ni umuntu ah, uba ugombye kubiraba atagiye muri atahora ari umunyapolitika azoba mwimaze kuyiga mugabo icyo umuntu yorabira ni uko harigeze gutorwa abo uwundi muntu agomba kumera nk'uko Ronald nk'uko Donald Trump amerewe uwo muntu yitwa ah, mu minsi iheze baravuga bati umuntu noneho aje yahora ari umu- ari umukinnyi w'ama- w'ama- w'amareresi Mhm.
wahita ama- ama- ama- amamuvizi yitwa Ronald Reagan Mhm.
yaratowe yaratowe mugabo nawe ni- yari ya- kumbe wewe yari yamaze kuba umuguverineri wa leta niniya cyane yo muri amerika Mhm.
mugabo ikizogorana ni uko cyane cyane mu gihe yatorwa abantu baguma bavuga bati mbe none uwo muntu uko yatowe twumva abantu bo mu burusiya ariko aribo bariko baramufasha Mm.
gucamwo baba bariko barahiganwa none muri iyi minsi niyo aza gutwara kumbure ntazohava bimugora gushobora ku kwerekeza imbere ah, ubu ibyo abanyamerika bak- bakeneye akaweba gusa akagomba gukora ari kumwe akore- akoreshwa n'abo abo bantu bamu- bamufashije kuja aracamwo abandi bantu bariko barahiganwa Mhm.
ego ntibaza yuko icyo kintu hanyuma ibihugu nk'ubu yari amaze iminsi atuka ibyo bihugu by'aba ah, by'aba- byo muri Me- za mexico ibyo bihugu byo bo- aba- abirabure abagore Mhm.
ibyo bose akaba yarabivuze bizomugora kuzomara iminsi ariko ara- aragomba kubisubiramo ngo ashobore kubwira abantu ati jewe naho nabatutse ati we usanga bya bintu abungere bavugana gusa Bimwe biriya, eh, Reka, eh, wumva- ni- wumva ibyo si iby'abungere si Eh, iby'abungere bavugana azomara igihe kirekire ariko arasaba imbabazi ategerezwa kuzomara iminsi bariko baramuraba bati mbega none ibyo yavuga kwari ukujajura cyangwa kwari ukujajura azokwisigura mu minsi iri imbere ndakeka Ariko- ariko kwirukana bose Yego.
nibyo kwari ukujajura Yego.
ivyo rero bizomara iminsi abantu bibagoye nayo amafaranga yoyo naho yoba yafise hariho benshi bamurusha hariho ibindi bihangange iyo siyo yoguma yitwariza amafaranga se ashobora gutwara igiti birumvikana birumvikana reka duhe kanya na nsanzamahoro nsanzamahoro uranyumva yego duze ijwi ushikirize ikibazo cyangwa icyiyumviro mu masegonda make cyane
yego icyiyumviro cyo hanze jewe nk'uko naguma ndabikurikirana duze ijwi nsanzamahoro
ndabumva ati nk'uko naguma ndabikurikirana ku maradiyo no ku burenganurukana bumenyi abantu benshi bari bizeye yuko yari clinton ashobora gutsinda muto wose ko byahabeshye Mhm.
rero urabona gusenga abanyagihugu baba barashatse kumwereka ko bamushyigikiye niko batamushyigikiye Mm, bikaba byanaye no mu matora mhm.
ukabona neza yuko donald trump ariwe yahavuye atawu ntagiriwe nk'ikibazo mu- mubaza uwo muntu mubaza yibuka none nk'abibona ariko uvuge cyane tukumve neza umurongo wawe nturi kuracamo neza
ndiko ndamubaza ati none nk'ubu ntazohava abona yuko uwo donald trump azoshobora kugira akantu ko gushaka nko gutwenga mugenzi we ko yari yizeye yuko abona intsinzi akayibona ko ya- ibintu byariko biragenda mugabo amatora akaba atariko byahavuye bikurikirana ko atogira iki kuri mugenzi we Umuge-
katohava ashaka nko kumera nk'uko amwereka yuko abanya- abanywanyi biwe batahavuye bamushikiriza bamugeza ku byo yifuza
Mhm. urakoze cyane nsanze amahoro reka twakire na edison edison turi kumwe
ego turi kumwe yego shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro donald trump intsinzi yiwe wayakiriye ute
Ah, ndamukeje cyane vrema ukuntu bamwizeye baramutora abanyamerika ngaho iwabo Mhm.
Eh, rero yari amajambo menshi nayo kubivuga ko hari ukuntu usanga abanyepolitike mu gihe bimirije ibintu by'amatora usanga ari abamwe ibintu byo gucafuzanya Mhm.
ugasanga barafasha umuntu bakamuvuga ko ibintu ndetse ko ari unyoni tugenda tubona nko ku mbuga kuko ntitubivugana na- na- n'ababije- nawe- na bene byo ugasanga nk'uwo donaldo baracishemo nk'ibintu bavuga ati "Ah, bari bimirije bari bimirije gu- kubatora haravuze amajambo yuko yoba yarengukishijwe imbere y'ubutungane ku mukobwa yoba- ya- yoba yigeze gufata ku nguvu igihe yari afite imyaka cumi n'itatu mwe agace aza kumwitwara amaze gukwiza planisenka Mhm.
icyo kintu gaca tubona yuko umenga ni ibintu biba byagiye biza biracafuza umuntu mugakumbure umuntu ate- ategereza kuba icyo imana yamu- yamutoreye cyangwa yamugeneye nta mu- abantu ntacyo bashobora guhindura Mhm.
rero Yego.
icyo gituma na muke nagi- nagiye kubona yuko umengo ara- ni ibintu bya polisi umuntu uze mu bihugu byinshi Mhm.
be nawe amajambo yo gucafuzanya azaragaruka kenshi urakoze cyane edison akabaho yego akabaho n'uwundi muntu akabaho n'uwundi muntu yigeze kuvuga ati hamwe hamwe mu Trump yoramuka atsinze yoca afata nka green card yiwe agaca yitabura ubwo rero twashaka ku je nash- kinarimpagaze ko nashaka kumva ah, hamwe byo muba mubikurikiranira hagufi ko nk'iyo green card kugira nk'izi saha yoba yaje kuyitabura tumve ko ushobora gusanga we ntiyara- ntiyaramwifuza ko ushobora kuza gutwara muga noneho kumbura agira amutware ko n'umunyamerika w'iwabo Mm, urakoze cyane edison Yego.
Yego.
yego nawe murakoze cyane Eh, reka twakire na samuel mbere yuko duha akanya umutumire kwishyura samuel eh, uratwumva
yego ndabumva cyane Mm, samuel eh, donald trump yatsinze wavyakiriye ute
bo jewe naka- nyave, nda- navyakiriye neza ariko cyane amahirwe cyane nayaha urya w'umudame ariko nta kundi kubera ko amatora yaba yabaye yabaye uko yabaye genere reka twemera uko ntayagize hanyuma muze mumbarize ikibazo ati mbega afurika nayo muzoyikorera iki Mm, tubaza donald trump
eh?
Mm, uti tu- tuzobaze tuzobaze donald trump
ego igihe ntazokorera afurika tuzogerageza nitwamubona tumubaze urakoze cyane samuel mushinga ntahe atanazi gahungu abanywanyi babumvise nsanze amahoro yavuze ati mbega nazo bava afata nabi hillary clinton bahiganywe edison nawe akavuga ati amatora yabaye ayo gucafuzanya ati kuri we abona ati baramucafuzije bagerageza kumwagiriza ibintu byinshi Ah, ati ah, mubibona gute mwebwe Ah, un- eh, n'ikindi muba mwakuye mu byo abanywanyi ba- bajije duge ku ijambo Eh, igikuru nk'icyo ah, hari ibyo bavuze byo gucafuzanya hari ibyo bavuze bati mbega none uwo uwo perezida azogira ibiki nibaza no kubiraba kimwe kimwe ukwacu kuko ah, iyo abantu bariko baritoza hari ibintu byinshi bavuga kandi badashobora kugira icya mbere ni nka kurya agira ati jewe rero ah, ninatorwa ikintu cya mbere mu minsi ya mbere nzokuraho nibi nibi nibi aba nzokwirukana abandi bantu ibyo ni ukumenya yuko umuntu iyo ariko aratora aravuga ibintu by'ukwi- byo kwiyemeza uwo- byo kwiyemeza cyangwa byo kwiyemera rwose ataba ashobora gukora ibyo bintu bifata sena bifata bifata abo- abantu uzi aba ba representative ba aba- kugira babitore babishyire mu mategeko urumva rero byinshi mu byo avuga bijya yavuga ati mbega jewe umunsi maze gutorwa ikintu cya mbere nzogira no gufata ujya Hillary Clinton ngaca ndamushyira mu munyororo ivyo o no kumenya yuko a- hariho amategeko ukuntu leta zunze ubumwe za amerika zimeze hariho perezida icyo bita agira executive hariho abagira amategeko n'abayatora abo bose rero abajejwe kuya- kuyakurikiza n'abayatora bose bafise ububasha bugenganye butabura buzabura utuntu umwe we u- kugira ngo umwe ntashobore gukora byose nk'uko yabaye icyo bokwita umudictateur ibyo ntashobora kubigira aba ariko arahenda abantu hamwe abantu bariko baritoza kumbe n'abamutoye hari abibaza ngo ashobora kugira bene ibyo o yuko ashobora kuza uyu munsi ati jewe rero ndasabye nda- ndavuze nyambuye umunyamerika umunsi wa mbere abanyamerika ntibasubire gukora muri afurika abanyamerika ntibashobore kuja muri mexique abanyamerika ivyo o ntawe ubishobora mugabo nk'uko mwariko muravyumviriza abanyamerika bo n'abene n'abantu hari ibintu batinya kumbe batoshoboye gutinya abaraba amakuru bamye baraba bati abantu hariho ah, aho basabira ubu- ubu- u- urugendo rwo kuja kuba muri muri canada ubu- u- abo bantu babigira basanze babaye benshi bariko barabisaba kuko batinya bariko baratinya yuko Do- donald trump yotsinda hari ico Urumva woba na bene barabyemera hanyuma icyo bita ntuzeye wall street aho bagira iby'amafaranga kuza barahinduza abantu baragize ubwoba bwose kumva donald trump igihe bariko barahiga bariko baraharura amajwi bata- batangura gukuramo amafaranga aho ba- aho yari ari ibyo byose rero bizotuma ah, bimwereka bati bwa bundi si ugupfa kuza kujya kuri radiyo gusa kuri televiziyo kuvuga ngo jewe ndashobora gutsinda kubera nzi ubwo buhimbwa nzi amayeri yo gushobora gutsinda mugabo ubu yamaze gutsinda ni uguca yemera aca abona yuko si umuntu si igihugu gitwawe n'umuntu umwe iyi i- si umwami si Ni umu- demokarasi.
si umwami w'abami si umudiktateur ntashobora kubigira kuko izo zindi nge izo zindi ngego izo zindi nzego zose ziriho kandi ntizishobora kumureka ngo agire ibyo ashaka nk'uko avyipfuza Mm, kandi zirigenga.
azobanza kwemera byumve yuko Eh.
ico bita executive powers ivyo bahaye umuperezida yuko bifise aho bigera bidashobora kurengana nivyo reka amenye kandi yuko duhe abakora ibindi aba abatora amategeko bafise ububasha bwabo adashobora kujamwo ngo Eh, ayabuze.
inzego zose nivyo hano muri amerika zirigenga koko Eh, Eh, reka duhe eh, akanya abandi banywanyi ni benshi cyane uno munsi bipfuza kugira ico bashikirije duhe akanya bigira imana bigira imana uranyumva
ndabumva ego bigira imana tugusabe ugabanye radiyo yawe shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
icyiyumviro mfite ni uko intsinzi ya donald trump yadushimishije Mhm.
ikatwereka ko muri politiki ibintu bishoboka
Mhm. bigira imana uravuga ati yadushimishije uduhamagaye uri hehe ariko ugabanye radiyo yawe gato Yego.
bugira imana Eh, ndi mu rwanda ndi mu ntara y'amajyepfo Mm, uti yabashimishije komeza
Eh, nkagira ngo mbwire n'abantu bavuga ko umuntu agomba kuba a- azi i- ibya politiki burya ntavuka a- avukiye mu bya politiki burya umuntu agenda abyiga bitewe n'akazi agiyemo Mhm. urakoze cyane bigira imana reka duha akanya na christophe christophe turi kumwe
turi kumwe mwiriwe neza christophe ikibazo cyangwa icyiyumviro
bo ni icyumviro n'umubabaro Mm. uru wari umunywanyi wa clinton
ni umunywanyi wa hillary clinton Mm.
Eh, rero nagomba gusa mo mo- mu mepore abo twari kumwe abashyigikiye hillary clinton kandi no kubabwira yuko byose bishoboka burya imana niyo itanga intebe niyo itanga uburongozi Mhm.
rero nimba yashimye donald trump biseke irazi ko abanyamerika ibi bihe bagiye kugendamo imana niyo izi ibyo yabateguriye biciye kuri donald trump urakoze cyane christophe uvuze neza reka twakire na pascal pascal turi kumwe halo pascal
alo alo ndabumva mwiriwe neza pascal intsinzi ya donald trump yakiriye ute
alo Gwi, uranyumva
ndakumva neza Mm, pascal intsinzi ya donald trump wayakiriye ute
ngewe kuri ngewe ni ibyishimo gusa gusa aho mpereye hano i nyamirambo Mhm.
ejo nari nabavugishije mbabwira yuko rwose ngewe niteguye ari nk'ubukwe Eh, yego ni wewe pascal umunsi mukuru wagenze ute
umunsi mukuru ariko wabanje kumbihira mu ma saa cyenda nabanje guhamagara abantu binywera bimwe muri byo nari niteguriye namaze kumva yuko uriya mutegarugori yandikiye trump Mhm.
ko mu ma saa cyenda z'ijoro batubwiraga yuko rwose amuruta kure cyane mu ntara zimwe na zimwe yamaze kumusiga Mhm.
yaje guhinduka mu ma saa kumi n'igice Mm, waciye ubigenza ute none waciye ugura izindi
Aya, nari namaze gutanga ijerekani y'urwagwa nari nsigaranye ikazi imwe ya pirimusi na na- n'akandi gatoya bita noresi niko nahise mfata ndapfundura mpereza abanywanyi n'abana banjye bose turanywa turabyina Mm, kugeza mu ma saa tatu twari tugiserebura ni byiza mubandanye muhimbaza umukandida wanyu mwashaka yatsinze donald trump umugambwe w'abarepublika yatsinze ariko Yego.
noneho nkagaruka inyuma gatoya Mhm, majambo make
mu kwiyamamaza kwe ya- yagiye agaragaza yuko we icyo atekereza cyose akivuga ahanini ari- ari nacyo namukundiye bigaragara ko no kugikora yagikora Mm.
nkabaza uwo munywanyi se nimba nimba atari itangazamakuru ryamuharabikaga ntashobora kuzongera gusubiza leta zunze ubumwe za amerika mu ntambara zidashira nk'uko byagenze kuri w bush mu myaka yashize aho nawe wabonaga yuko mu migenzereze ye akunda intambara cyane akabagashoza ntambara ese uriya we ntiyazaroha amerika mu zindi ntambara kandi wenda zari zimaze kugabanyuka murakoze murakoze cyane pascal Eh, mushinga ntahe gahungu atanaze murumvise ibibazo n'ibyumviro bamwe barishima abandi ba- ba- ba- barash- barashavuye ko umukandida wabo atatsinze ariko kuri iki duhere kuri iki kibazo cya pascal ati nta makenga yoba hari yuko donald trump ashobora gushira igihugu mu kaga bic- biciye duhereye ku byo bimwe bimwe mu byo yagiye aravuga hama bigira imana we yavuze ati ku bijyanye na politiki nti- si ngombwa yuko umuntu agira experience twarabonye mu bihugu bitandukanye ku isi abantu batari mu nzego za politiki batigeze bajya muri politiki batsinda amatora bakayobora igihugu mwogira icyo mubivuze ko navyo- navyo nyine
eko ivyo ariko aravuga nibaza yuko bi- bi- bikenewe kubazwa ikintu ca mbere nagomba kumu nagomba kumushimira kumva ya afise ababanyi b'abarepubulike bagomba ko batorwa oya bose nini urabona kubera kubera yatowe n'abantu abanyamerika benshi baru- baru- barusha abatoye clinton ni ukuvuga yuko yari afise abanywanyi ikintu rero nagomba kumubwira ni uko ego birateye amakenga yuko kumbure ko atowe ko azoca hava nk'ibyo bintu yavuga ati ndiko ndasuzugura ibyo bintu by'aba ah, ico bita nato imwe ah, ota nato ntuze north atlantic ntuze treaty iyo rero kubona ariko arayisuzugura kandi ubu u- abanyamerika bari henshi bariko bara bari mu ngwano nyinshi bariko barafasha bamahoro ibyo rero bizoheza bigorane Ah, hanyuma yego yego bandanya Eh, ku bijyanye na- ku bijyanye na- na- na- n'izo experience nyine mubona none atari abanyagihugu bashatse kugira icyo bashikirije mu kuvuga yuko experience cyangwa ukuba muri politiki umwanya muremure atari byo byonyine biba bikenewe kugira ngo umuntu ayobore igihugu oya kuba muri politiki umwanya muremure si byo bike- birakenewe mugabo si byo byonyine byoshobora gutuma umuntu atorwa abatowe ah, mm, ah, u- uwutowe wese ni ukumenya yuko muri demokarasi atari we atwara wenyene umuntu ahubwo umuntu yoraba ati mbega none ko yasuzugura abantu benshi agasuzugura abagore agasuzugura abantu bava muzi ba- batavukiye muri nyamerika none azokwemera gushira muri guverinoma yiwe abo bantu bose ivyo nivyo bikuru umuntu yari akwiye kuraba Yego.
nayo ahandi hoho umuntu aje gutwara ni ukuraba nka abo tu- abanywanyi turiko turavugana bava muri afurika igihe muri amerika hatorwa abantu baba b'abademokrate niho hanabaye ni n'ibintu nk'aba muri afurika gufasha afurika bara- baravuga bati igihe ah, clinton w'umugabo yari yatowe u- ukuntu afurika yafashwa ntibyari biteye imbere urumva rero umuntu ntiyoraba ngo uwatowe ahubwo no kuraba ati uwo muntu yatowe ibyo bintu yavuga kwari ukujajura canke azobirengana ahandi hoho afise amabufasha gutwara azotwara amerika ni demokarasi amerika si ah, si igihugu c'umu- ah, c'umuntu acikenyerera wenyene nibaza yuko azotwara igihe azoba ashobora kumviriza abantu agashobora kuba afise abantu bari kumwe batwarana kandi agashobora kumviriza bamufasha nibyo cyane Yego.
reka twakire n'uwitwa eh, benjamin tumuha akanya benjamin uranyumva
ndakumva cyane mwiriwe neza benjamin
mwiriwe rwose ni amahoro namwe amahoro neza
Sha- ndashaka ndamenyeshe ku bijyanye n'intsinzi ya trump Mm, uranezerewe cyangwa urashavuye
ndanezerewe ture ture ture Mm. ni byiza cyane intsinzi ya trump burema nayo ndayiteze nk'uko byari bisanzwe kuko je nabona neza ko ashobora gutsinda ijya- ujya Hillary clinton Mm, ubihereye ku ki Na- naho ku mbuga je narabona ko bari ku- mu myiyamamazo naho trump wamengo ari inyuma ya, ya clinton byagaragara byaragaragara neza ko urya mugabo je narabona ko urya mugabo naho asi- yakaze ishavu mu kwiyamamaza canke mu bintu byose amenga arakaza agashavu narabona neza ko abanyamerika bamukunda kandi nabona ko bamuzomuhunda amajwi Mm. urakoze cyane nico gituma egome nico gituma rero intsinzi iyi ntsinzi ya trump jewe nta gitangaza nayibonyemo ahubwo kimwe gusa jewe ndavyiteze umugabo abantu bejo nabona bakomanta n'umunsi wose bakomanta ko biteze ko ari clinton atsinda ariko bya jewe ntavyo nigeze nizera na gato naho ejo mutampa ntarubaye nkino mwanya wo kubivuga Oh, ni byiza kuronsa akanya ko kuvuga kandi ko umukandida wawe yatsinze urakoze cyane benjamin reka duhe akanya na leonard leonard uranyumva Mm. duce ijwi Ndabumva.
leonard
ndabumva Mhm.
yego Mm, weho intsinzi ya donald trump wayakiriye ute
jewe nagenzi iyo mugabo nabona ko azotsinda Mm.
gusa icyo navuga nyino iwacu i burundi byari kutubera isomo kuko naryohewe numvise yuko hilary clinton amukeza akavuga ati wansinze koko ariko ino mu i burundi ugasanga iyo ayo matora abaye acazana ibintu by'imvururu ugasanga ni ibintu by'intambara gusa Mm.
nicyo cigwa twokuramwo abarundi urakoze cyane leonard reka duhe akanya na claude agira icyo ashikirije claude uranyumva halo claude
Oui, allô uri claude duze ijwi tukumve ikibazo cyangwa icyiyumviro
Ego nagomba gushikiriza icyiyumviro ciwanje ku matora yo muri leta zunze ubumwe bwa Amerika.
yego
Naryohewe cyane kubona umukandida Donald Trump yatsinze amatora n'ukuri. Namushigikira cyane nifuza ko yotwara leta zunze ubumwe za Amerika.
Mm.
Bivanye n'uko imigambi imigambi yiwe yanyura cyane ndiko ndayumviriza.
Mhm.
ni umugabo w'ijunja n'ijambo yari akwiye gutwara igihugu cya rutura nka amerika Mhm. urakoze ariko rero mwatumiye umuhinga sinzi ko yoba ya- yaje ego turi kumwe na professeur atanazi gahungu yigisha muri kaminuza ya chicago chicago state university hari ikibazo cyangwa icyumviro yo kwishyurako
ego nagomba kumubaza Mm.
ikibazo na cyane cyane ko muri afurika dusanzwe dukunda kuvuga yuko abakuru b'ibihugu bya rutura bakunda ku- kudukandamiza Mhm.
rero nagomba ndamubaze abona gute uyu mukuru w'igihugu yatowe azogira iyahe ngaruka ku bihugu byo muri afurika Mm.
azotumarira iki canke azo hari icyo azohava yonona canke adufasha Mm.
urakoze murakoze cyane professeur atanazi gahungu urumvise abatari bake ndumva bashimye ko na trump yatsinze ariko benjamin yavuze ati yagumye abona ku mbuga za interinete bamucafuza Mu- kuri icyo kibazo mubona eh, eh, ibimenyeshamakuru byari bihengamye cyangwa ni kuki abenshi baguma bavuga ati babona yuko eh, ibimenyeshamakuru bibandanya kuvuga yuko hillary clinton ariwe yari gutsinda hanyuma leonard we avuga ati arashimye kubona hillary clinton yarahamagaye donald trump akamushimira baga- aka- ba- bigaca mu, mu, mu mahoro n'umutekano atamvururu zibaye ati ni ikintu muri afurika mu burundi dukwiye kwiga kugira ngo ah, um- abategetsi umwe ava ku butegetsi asubiza uwundi bi- biba mu mahoro n'umutekano claude wewe avuga ati mubona muri afurika donald trump azomarira iki abanyafurika
Oya, ivyo n'ibibazo bibone- biryoshe kumviriza rwose kuko um, ubwa mbere hoho ibijya byo gucafuzanya biraba mugabo muri iyi minsi byararenze urugero kandi umuntu yomenya yuko iyo muri amerika cyangwa mu bindi bihugu byose abantu iyo umuntu bagucafuje n'aho yoba perezida ntibiba umunsi umwe birabandanya nk'ubu u- kumbure ntibyatumye madamu hillary clinton atsindwa iby'umugabo wiwe byari bikimukurikira Ah, iyo yari gutsinda hillary clinton ibyo by'amabaruwa yazamu yerekanye kandi ashobora kugirira ah, kugirira nabi leta za amerika na byene byari bizomukuriki- byari kumukurikirana urumva rero ibyo bintu ntibizoba bihagaze ngaho ibyo bintu birabandanya hanyuma nk'uko namwe mvuga kare ah, i- muri afurika bati mbega none azogirira akamaro akaha abanyam- muri Ameri- aba- muri afurika abakurikiranye ibyo kwiyamamaza barabyumvise yuko niho muri afurika batayibuze na gatoyi bata batavuze bati mwe twebwe rero jemba hillary clinton jemba bo- mba ah, mba donald trump cyo ngomba kuri afurika ni iki icyo rero kirabuze mugabo nk'uko namwe nabivuga kare umuntu ntiyoraba uwatowe ngo niwe azogirira neza afurika cyangwa agirire neza abandi bantu ni ukuraba aho bazoba bakoranye kuko nk'igihe batora ah, batora ah, umugabo clinton igihe yatorwa benshi bari baryohewe bati kumbure rero cyangwa obama igihe yatorwa bati noneho uwo muntu agiye kugirira ibitangaza afurika Mm, Ivyagenze n'abirabure bo hano muri gutyo.
Amerika.
Yego, ni ukuraba rero yuko uwatowe ibyo bintu byo gucafuza umuntu akabiraba kandi akabifata nkama kuko ibyo bintu bizomukurikirana si iyi myaka abantu bazoguma ah, hariho aba- abo byateye ubwoba kandi mu gu- mu kwitoza igituma cyo mu kwitoza sinzi ko mwabyumvise yuko baje guto- gutorwa n'intsinzi y'abantu ita- idasanzwe abo bantu bose baje gutorwa benshi baje kubera ba- yaba- yababwira ati jewe ndabatera mu gihe ubwo uwo muntu akatorwa uwo Hillary Clinton agatorwa azogira ibi n'ibi n'ibi ni wa muntu nocanka mu munyororo Hillary Clinton nawe yakoresheje ibyo ibyo ibyo nyene ati jewe rero nawe uwo muntu agatorwa nimurabe ntakunda aba a- azokorana n'abanya n'abarusiya mu konona amerika ibyo rero byo gutorwa uciye ku bwoba bw'abantu nibaza ko bizogira ingaruka mbi ku banyamerika bose kandi ibyo ntibyari kuba iyo hatorwa Hillary Clinton ntibyobaye ubu hatowe Donald Trump byobawe jewe gikuru nagomba kuvuga ni uko kibi kuri Donald Trump n'aho yatowe ni uko kuntu yari yahakanye yuko ashobora kutemera atari amatora batowe atawundi muntu atokwemera uwundi yatowe yego icyo turakigaruka ko mu kanya kari imbere kuko ni ikintu gihambaye cyane ku bijyanye n'inzego za yego yarabyemeye hanyuma umupfasoni horiyana jewe ndiko nda- ndaja mu nama ahantu nteza gukoresha ah, ico bita gps Mhm.
ngira ndabikebanure Mm.
Ah, hanyuma ndashi- na- eh, naje natangaye rwose kumva abanywanyi bacu muri afurika bagomba ko donald trump atorwa urumva baraturushije ubwenge kuko ino muri ya amerika benshi bari bibageze bari bavuga bati ushika ku munota wa nyuma bavuga ko hillary clinton azotorwa Mhm.
ako rero na jewe na ni icigwa turonsemwo kandi n'ahandi ho gutwara umuntu umwe si watwara si umugabo w'injunja atwara hatwara demokarasi amerika ni demokarasi ikaba ari demokarasi akabazo bafise abamutora abo bari kumwe bakunda afurika afurika zoyiteza imbere akaba atabafise nta kizuba murakoze cyane Nkaba rwose ndabikebanuye rwose ndabashimiye turagushimiye cyane ku kanya waduhaye kugira ngo dusobanurire bimwe mu byavuye mu matora y'uno munsi mwakoze cyane rwose professeur atanazi gahungu aho mu Mura- ntara muri leta ya, ya chicago Illinois. Yego. murakoze cyane mufasoniriye oriyane murakoze reka tubandanye rero twakira twumviriza uko abanywanyi b'iradijwi rya amerika bakiriye intsinzi ya donald trump nk'uko twabibabwiye turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga uno munsi itariki icenda z'ukwezi kwa cumi na rimwe donald trump wo mu mugambwe w'abarepublicain yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika ariko abanywanyi bacu muri afurika barafise icyo babivuga ko mubandanye mutega amatwi radijwi rya amerika tumira amate turagaruka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamirira nanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga uno munsi itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu haratangajwe ko donald trump umukandida wo mu mugambwe w'abarepublike yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri afurika mu burundi mu rwanda n'ahandi mwarakurikiranye aya mato- aya ma- iyamamaza ry'abo bakandida babiri hillary clinton na donald trump uno munsi donald trump yatsinze mubibona mute muvyumvira ku iki reka twakire frederic frederic uranyumva ego frederic duzi ijwi ikibazo cyangwa icyiyumviro mwiriwe neza
amahoro n'amahoro Mm.
Ama ikintu nagomba gushikiriza kuri iyo ntsinzi ya donald trump Mhm.
ubusanzwe umuntu yavuga ati arakinguka abanyamerika berekanye yuko bakeneye amahinduka muri noti Mm.
kuko ubundi umuntu arazi ibyo yavuze mu kwiyamamaza n'ibindi birari yavuga mu kwiyamamaza Mhm.
birumvikana neza ko abanyamerika batashimye ukuntu obama ariko aritwara ngira ngo mwikingurana tuzize kinatangwa ariko ntitukumva neza duzi ijwi frederic
ndabumva Mhm.
ama rero ni icemezwa neza ko nyine ko bari bakeneye intwaro y'abarepubliki badashaka abantu ubundi ngo abarepubliki ntibashaka ibintu byo guhendahenda ikintu utacyumva barakikwemeza ngira ngo uko gutorwa kwa donald trump bibaza yuko ngira ngo umunota agiye kuza amahinduka adasanzwe ntarazi ibyo yima- ingene yigenza mu kwiyamamaza ama nk'abanyafurika ngira ngo nta kintu kinini nyazozana muri afurika gusa twizere yuko ibikundi bizobitunganijwe ku ntwaro yiwe ndabona ko bizoba bi- ari ibintu bitari bwabeho tudabondi Mm.
byiyumvira nibyo koko nk'uko ubivuze abanyagihugu bashikirije aho uwo umukuru w'igihugu bipfuza batoye abanyamerika nk'uko ubivuze bashatse kubona ihinduka uko Hillary Clinton eh, yafashwa kwiyamamaza na Perezida Barack Obama nk'uko bivuze abanyagihugu kumbure bashatse ko haba ihinduka urakoze cyane Frederic twakire na Alexi Alexi uratwumva
madamu uriyana ndabumva cyane ego alexi wiyumva ute muri kino gitondo kuri uno mugoroba kumbure muri afurika intsinzi ya donald trump wayakiriye ute
nanjye uriyana sino sinobideha sinobideha kuvuga yuko nanjye sinaba natangaye mu bandi ni ukuvuga eh, natwagiye turabikurikirana kuva mu gatondo kino kino mu- mu- mu burundi nubwo amasaha atari- atari kumwe na fda ariko twagiye turabikurikirana cyane ho amaradiyo ah, dufate nka zi za bbc n'iyiwanyu zari za france venti katire uko iminota nk'itanu cyangwa ko ibiharuro bishasha byaza biboneka tukaza turabibona ku- ku ngu- ku mbuga ngurukanabumenyi rero jewe sinabira gutangara nk'abo nk'uko abandi batangaye kuko uh, burya abanyamerika nabo ba- batwingingira ngo ni cigwa ntawe uzi abazungu nabo ukuntu batora kuko kuva mu byamamaza twabona neza u- umudamu Hillary Clinton ari imbere ariko uh, ibintu vyagiye bitangara mu nyuma twabona uko ama- uko iminota yahera niko Hillary Clinton amajwi yasubira inyuma cyane
nivyo ni ukuvuga hageze igihe hageze igihe tubona yuko amurusha nk'amajwi ashika mirongo ine biraboneka neza yuko adasho- adashobora kumuhanga rero eh, nubwo naho umutumira aciye agenda nari mfite utubazo tubiri muga reka ndadushikirize ndadushikiriza nk'amakenga kuko ndabona atanyishe nza kuturonkera Eh, mu mu ijambo ry'intangamarara y- y- yari yabivuze yari ya- yagomvye kubivuga mugabo sinari nashizwe cyane sinari na- sinari nanyuzwe n'ico gituma nagumye kukibaza numva reka avuga ariko nagumye nari niyumviriye nti mbega nimba atari uko umuntu atobaza ingene igihugu gitunganije Eh, muri hiyo muri leta zunze ubumwe za amerika ah, hari amaleta menshi atandukanye rero nagomba kubaza kiriya kibazo nyine yahereye kavuga ati n'amategeko ukuntu ashobora kurengana bivanye n'ama- n'amaleta ariko twagiye turabona uyu mudamu yasinze ma- mu maleta amwe amwe ah, nkaza za new york canke ahandi haba hakomeye nagomba kumubaza rero mbega eh, usanga i- ubwo amategeko aje haba ijwi rivuye muri leta ikomeye rigira agaciro kangana gute canke baharura gusa eh, amajwi abiri bivanye n'abasenateri babiri canke abadepite babiri ku- ku- ku ntara imwe imwe canke ku ku leta imwe imwe icyo kibazo kiri tekinike gato ko bivuga mu gifaransa ariko igikuru nk'uko yari yatanguye bivuga eh, donald trump umugambwe we watsinze mu nama nshingamateka no mu nama nkinguzamateka ibyo bigasigura ko bizokoroha yuko amategeko bipfuza bayashikiriza aga- agashobora gutsinda agashobora ku- gushirwa mu ngiro murakoze Ego, murakoze.
alex kandi rero nagomba kandi nagomba kongera ko nuko eh, nagomba kumubaza kandi nti mbega uravye donald trump nyene yiyexprima nyene yagenda avuga akagenda avuga ati eh, ba- hariho n'ivyo numvise nzi ko ari ukumubesha mbwa namva umenga yarabivuze ko afurika yoba nayo ikwiye gu- gusubira sura colonization
Mm, sinkeka ko ariko ico nabona nagomba kuba- nagomba aracyumvise kubaza nti mbega mbega none yoba yavuze yisunze iki eh, afurika yoba ibuze iki ariko ku- uravye ivyumvire nawe yarashomenga atandukanye gato n'abanyafurika kuko oh, ni irya mbere kuva nganye gucyane numvise umuntu w'umunyamerika ashobora kuvuga ngo sinzi ko kwemera ibizova mu matora vyumvikana ko nawe wamenga afise akabira k'abanyafurika mu vyiyumviro vyiwe
birumvikana amakenga ufise birumvikana ariko tu turindire turabe ico azofasha canke ico azomarira abanyafurika ni ni umwanya uzobitubwira eh, niba hazoba ico azofasha ariko ku bijanye n'uko ko afurika yose muri colonization canke mu gi- mu ntwara z'ubukoroni ntaco nari bwumve ariko turabandanya dutega amatwi ibivugwa byose tubibashikirize urakoze cyane alex Ego, madamu, murakoze cyane murakoze ndabashimiye namwe ego mugire umunsi mwiza reka twakire na Ego, namwe.
blaise blaise turi kumwe ku murongo
yiriwe ijwi ya amerika ni kibasumba bureze muvuga mu kigali kibasumba blaise uraho urakomeye
bakomeye hari haciye igihe kirekire kibasumba utaduhamagara ngo tushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyawe
kuvugana ku kibazo cyari cyabaye cy'ubuganize Mm. blaise telefone yawe ntiriko iracamwo neza woduza ijwi ukagerageza guhagarara ahantu umurongo ucamwo neza
ndabakurikirana umunsi ku munsi ndabakurikirana nta kibazo urakoze.
Ndabumva.
turagushimiye cyane none intsinzi ya donald trump yakiriye ute
intsinzi ya trump nayakiriye neza cyane byayigaragaza ko amerika ifite demokarasi kabisa bigaragara ko muri afurika nta muntu n'umwe uri gushyigikira trump ariko abanyamerika batweretse ko baturusha demokarasi urebye ntabwo muri afurika n'ibinyamakuru by'iwanyu n'amwe byo muri afurika byose byose bya baragaragaza ko Hillary Clinton agomba gutambuka ariko abanyamerika bagaragaje ko baturusha demokarasi baturutse ko Trump agomba gutsinda kandi Trump mu gitaramo yavuze ko nta gihugu afitanye inzitane na kumvikana n'abantu bose nicyo mushimiraho none wowe wabihaye wabihaye insiguro izihe none ku- ku- ku- kuko uvuze ko ibinyamakuru byavuga ko ari Hillary yagiye gutsinda wabihaye insiguro iki ko ibinyamakuru bihengamye cyangwa ko twese twatangaye nab- n'ibimenyeshamakuru bigatangara Wabi- wabihaye insiguro nke
urebye za cnn urebye za arijazira urebye namo n'ahantu hose muri afurika bumvaga ko hirari bari bamaze kumupoza nk'umuntu watsinze Mm.
ariko abanyamerika bavuze ko la voix du peuple est toujours la meilleure Mhm.
bateze ko ijwi ry'abaturage buri munsi rihora rihinze niyo mpamvu bateze ko demokarasi yabo irenze iyacu twebwe ibyo twiga ari nko muri afurika bakuvuze kuriya ntabwo ushobora gutambuka ariko muri amerika bavuze ko bo baturenze ko ijwi ry'umuturage rirenze ijwi ry'aba- ry'abantu bavuga rirenze ijwi ry'ibinyamakuru n'abandi bantu bose Ariko Ni ikintu demokarasi.
nashimira ayo muri amerika nkaba nanengaho ni uko twebwe mu Afurika tukiri inyuma niyo mpamvu trump niba yanakoze kolonizasiyo ubundi dukwiye kubategekwa n'umuntu wifite ari nko muri afurika hilari kirisiti yakoze kandidatire nka kuriya Aba- ibinyamakuru biba byavuze ngo ni ni abanyagitugu ni abadikitateri ngo perezida Kagame yayoboye kuki umugore agiye kuyobora nawe ubwo biri- uko uko batangiye kuvuga bakabona ko ibyaha byose yahagarara ariko muri amerika urabona hilari yari agiye gupoza ariko nta muntu n'umwe ugeze umubwiraho nani ikibazo bavuga ngo ngo ni igitugu ngo kuki umugabo yayoboye ariko bibaye muri afurika abazungu bahaguruka bakavuga niyo mpamvu umuntu ukwiye kuyobora ni umuntu ukwiye kuba ufite ikintu afite afite nk'amafaranga afite n'ubuyobozi amaze nk'umwanya ku buyobozi uwo muntu niwe ukwiye kugira ngo ayobore kuko umuntu udafite ikintu ntabwo yaza kuyobora ntabwo aba ari umukene ngo aze kuyobora abantu adafite ikintu kuko uwo muntu aba aje gusahura Urakoze cyane.
nuko ntabwo wambwira ngo trump ndazira yakwiba iki ari mu fikire ni umuherwe afite ibintu byose ni ukuvuga ngo agomba kuza ahubwo kugenera abaturage Mm, muri make ntawe afitiye ideni azoyobora atawe ata muntu amufise ku igitugu urakoze cyane blaise murantunga blaise umurongo wawe nturi kuracamo neza cyane reka twakire na steve steve uranyumva
Ego ndavumva n'amahoro amahoro neza steve
Eh, nagomba mbanze munyine kwicungira muri kuno munsi icyumviro uno munsi ni ugushikiriza uko wakiriye intsinzi ya donald trump umukandida wa repubulika yatsinze amatora hano muri amerika
Ego iyo ntsinzi twayakiriye neza cyane byatunezeye cyane kuko ndibaza irari hari byinshi atari gushobora hajya mu bisanzwe abagabo bara- barafite umutima ugumye ha- hari ibyo bashobora gukora mu- umugore a- acokoze kandi ndibaza sinzi ukuntu byociye bigenda Nk'ibihe nka Steve, mu- waduha akarorero?
nawe wiwe Mm, waduha akarorero ku byo ubona eh, Hillary- hillary clinton atari gushobora kubera ari umukenyezi
Eh, hari ibintu hari aho hashobora gushika nk'ingorane mu gihugu ugasanga biba ibintu biteye ubwoba cyane hamwe y'aho umuperezida ashobora gushinga itegeko ati ibi bikwiye kugenda uku ibi nabyo bigenda uku agashinga- akavuga ijambo ati ibi bigenda uku kandi nuko nyine nta gihinduka mugabo hajya biva umutima nicyo gituma na- navuze nti abagabo barafite umutima ugumye Ha- ha- hari igihe atobishoboye kandi ikindi naco hobaye iki- iki- ico- hari ico- ikintu coce gihinduka hagati yabe n'um- n'umushingantahe wiwe urumva amaze kuba umuperezida umushingantahe nawe niwe wumva ariko reka niyo bigenda babaye gutya.
umukenyezi wa mbere abaye perezida hari abakenyezi benshi ku isi ari abaperezida kandi bu- bubatse ikibazo ahanini ubona cyo bakihagaze hehe
rero neza na neza nabona ko bo- nyine bamugira umushingamateka bati Mm. reka turindire Yego.
turabe kumbure donald trump azomuha ayo ma- ayo mahirwe urakoze cyane Yego.
steve reka twakire na Murakoze nduwimana nduwimana uratwumva
cyane mwiriwe Mm. shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro nduwimana uranezerewe urashavuye wakiriye Hello?
gute intsinzi ya donald trump
aya kweri ku bisanzwe nayakiriye neza cyane kweri nayakiriye neza cyane kuko nari ndabikeneye Mm. Mm, ni byiza cyane ubu duhamagaye uruhega nduwimana
kweri ndi bujumbura ndi bujumbura kweri kandi nkimara kumva ko Hillary Clinton ashobora gutorwa byarambabaje cyane ariko nabo mfite ibyizigiro ko ashobora gutsinda ah, Trump Mm, ni iki none ukunda trump ubyihweje cyo cyatumye uvuga ati ni trump uka- ukanka hillary
icyatumye nda- nanga ni ukubera ko mfatiye kuri obama kuri politiki ya obama nabona umengo ni umuntu ariko arakarira afurika nk'umuntu twari tubona ko ari n'umunyafurika turarondera ikintu ubwanjye yoba yaramariye nka afurika ariko icagiye gukurikira kuri we nabonye ari isamburwa ry'ibintu bidasanzwe muri afurika nkagira nti rero arashobora gusanga a- abanye cyane rwose yegereye cyane obama uranabona ko obama yari yanamwiyegereje cyane rwose Yego.
mu bikorwa bina biriya urakoze cyane nduwimana turagushimiye cyane turashimiye namwe mwese mwateze amatwi radiyo ijwi rya amerika kandi mwashikirije ibibazo n'ibyiyumviro ku cyo mwi eh, ku kuntu donald trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndashimiye na professeur atanazi gahungu twaganiriye akagerageza kudusigurira bimwe mu byavuye mu matora n'ukuntu bigiye kugenda muri kazoza ka amerika mwari kumwe na oriane itanga ishaka mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ndabashimiye